turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo habari mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu gihugu c'u rwanda sentare y'ibanze ya rubavu yaraye iburanishije urubanza ku ngingo y'ipfungwa n'ipfungurwa vy'agategekanyo ku bantu icenda barimwo abahoze ari abatwara ibohero rya rubavu nkaba nongeye kwishima kuri uyu munsi cyane kuba nabonye bagejejwe imbere y'ubutabera iki ni ikimenyetso kigaragaza kandi kinemeza ntashidikanywaho ko ubutabera nzabona ku bindi bisigaye reka dutegereze icyo ubutabera buzakora uyu ni uwitwa emmanuel ndagijimana avuga ko yakubitiwe mu ibohero rya rubavu bikamutera ubumuga budakira mu yagezweho ijya nino ku isi ubutungane bwa amerika bwipfuza gutangura gushengeza mu butungane hunter biden umuhungu wa perezida joe biden aramutwa amerika ico bamwagiriza muracumva naho ku mugabane wa afurika hari bongo odimba yahoze ari perezida wa gabon aridegemvya abamuvanye ku butegetsi bamurekuye ejo bamuha bamuha uburenganzira bwo kuja kwa muganga ido n'ido ni mukanyisasi amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa afurika icegera c'umukuru w'umurwi wa gisirikare rsf wiyonkoye ku butegetsi muri sudani ejo kuwa kane yatangaje ko ibihano yafatiwe yagirizwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu atagaciro bifise ibindi kuri ino nkuru na geoffrey mutagoma
Ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika muri Loni Linda Thomas Greenfield yatangaje ko Amerika ifatiye ibihano Abdulrahim Dagalo umuvandimwe w'umuyobozi w'umutwe wa RSF. Ni mu gihe Linda Thomas yari mu rugendo agana ahitwa Adre ku mupaka wa Chad na Sudani aho yagombaga gusura abantu bahunze intambara z'amoko n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Dagalo yabwiye televiziyo Sky News y'Abongereza ko ibi bihano Amerika yamufatiye byatangajwe mu buryo budakwiriye yemeza ko itabanje gushyira mu gaciro no gukora iperereza ryuzuye mu kumusubiza ambasaderi Linda Thomas Greenfield yagize ati mbabarira ibidakwiriye kandi bidashyira mu gaciro ni amahano harimo gukorerwa abaturage ba Sudani ibyakozwe bishingiye ku kwimakaza ubutabera no kuryozwa ibikorwa nyir'ukubikora kandi aho niho twerekeje igikorwa cyo gukomanyiriza dagalo hafatirwa ibihano nicyo cya mbere muri uru rwego gikozwe muri sudani kuva intambara hagati y'umutwe wa rsf na leta itangiye mu kwezi kwa kane uyu mwaka kiri mu rwego rwo kwamagana imvururu ziterwa n'uyu mutwe n'amashumi yawo mu burengerazuba bwa dafur ubinyujije mu nyandiko umutwe wa rsf wavuze ko iki gikorwa kibangamiye umwanya amerika yari ifite nk'umuhuza muri iki kibazo uyu mutwe urashinja leta ya sudani kuba nyirabayazana w'imvururu zishingiye ku moko mu karere ka darfur tuve muri sudani tuza hamwe amerika ubutungane bwipfuza gutanga ikirego kuri hunter biden umuhungu wa president joe biden imbere y'uko ukwezi kwa cenda guhera byagaragajwe n'inyandiko z'ubutungane zatanzwe ejo ku munsi wa kane hunter biden yagirizwa gutunga inkoho mu gihe yakoresha ibiyovyabwenge amaze iminsi kandi akorwa ko amatohoza ku vyerekeye uburyo akoramwo ubucuruzi ariko abashingwamanza ntibaremeza ivyaha bamwagiriza za Geoffrey Mutagoma turacari kumwe.
Abashinjacyaha barangajwe imbere n'umushinjacyaha wihariye David Weiss wa leta ya Delaware akaba aherutse gutoranywa kuba kizigenza muri uru rubanza bemeje ko ikirego kizasohoka mbere y'itariki makumyabiri n'icyenda uku kwezi. Abunganira Hunter Biden bo bavuga ko abashinjacyaha babujijwe gutanga ibirego by'inyongera hagendewe ku masezerano impande zombi ziheruka kugirana mu rubanza rwerekeye ibyo gutunga intwaro. harimo ingingo itanga ubudahangarwa bubuza ubushinjacyaha kuba bwamukurikirana ku bindi byaha Abel Lowe uburanira Hunter Biden yavuze ko ku ruhande rwabo bubahirije ibyo basabwa bityo bakaba bategereje ko nabo bahabwa bibakwiriye abashinjacyaha bo baravuga ko iby'ubwo bwumvikane byajyanye n'igihe Hunter Biden yasabwaga kwemera ibyaha bigendanye n'imisoro ubwo umucamanza Marilyn Noreika yabimubazagaho mu kwezi kwa karindwi minisiteri y'ubutabera ntiyahise igira icyo ibivugaho ibi bibaye mu gihe abarepublikani barimo gutegura iperereza rishobora gutuma inteko ishinga amategeko iburanisha perezida biden ku byerekeye ubucuruzi bw'umuhungu we mu mahanga bivugwa ko yaba yaragizemo uruhare mu gihe yari visi perezida ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru agezweho ijya n'ino ku isi imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri nigeria yarayitangaje ko igiye kwitwarira ingingo yemeje ko perezida mbola tinubu yatsinze amatora aheruka muri ico gihugu ababuranira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bavuze ko amatora yaranzwe n'utunenge geoffrey mutagoma arabandanya ino nkuru ayo mashyaka akuriwe na atiku abubakar w'ishyaka riharanira demokarasi ya rubanda peoples democratic party na peter obi w'ishyaka ry'abakozi labour party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu uko bakurikirana muri ayo matora batanze ikirego mu rukiko barusaba kuyasesa bavuga ko yabayemo uburiganya kandi komisiyo y'amatora ikananirwa kugaragaza amajwi hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga basabaga ko perezida tinubu yakwamburwa umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ejo ku wa gatatu urukiko baregeye rwanze ingingo batanze imwe ku yindi mu cyemezo cyasomwe mu gihe cy'amasaha hafi cumi n'imwe iki cyemezo cyaje gikurikira ibindi nkacyo byagiye bigaragara mu myaka yashize nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu muri nigeria kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda iki gihugu gisubiranye ubutegetsi bwa demokarasi nta kirego cyatanzwe mu rukiko kigamije kuvuguruza ibyabaye mu matora cyari cyabasha kubigeraho livi ozoku wunganira peter obi umwe mu bakandida biyamamaje yabwiye abanyamakuru ko we nabo bafatanyije bagiye gusoma icyemezo cy'urukiko nyuma bakajurira mu rukiko rw'ikirenga chris uce wunganira atiku abubakar nawe yavuze ko batabonye ubutabera kandi bazajurira iri tegeko riteganya ko bazajurira mu gihe cy'iminsi cumi n'ine rigaha urukiko rw'ikirenga iminsi mirongo itandatu yo gufata icyemezo kuri icyo kirego ijwi rya amerika nayo nabice ku masonga nk'itangura hari bongo odimba yahoze ari perezida wa gabon haridegembya bamuvanye ku butegetsi bamurekuye ejo bamuha uburenganzira bwo kuja kwa muganga frederic nkundikije umuvugizi wa leta imfatakibanza colonel orlich manfumbi abicishije kuri televiziyo ejo ku munsi wa gatatu yagize ati arashobora mu gihe yoba abyifuza kuja mu mahanga kwivuza nta makuru y'ukuntu amagara yiwe ifashe muri iki gihe aratangazwa gushika ubu ariko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yarafashwe n'indwara y'umuvuduko amaraso yatumye atarangura amabanga yiwe umukuru w'igihugu mu kiringo kitari gito ejo ku munsi wa gatatu televiziyo gabon 24 yarerekanye amasanamu ondimba ariko arabonana n'userukira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu bihugu vyo muri afurika yo hagati abdu bari
barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru agezweho hirya n'ino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ubutungane bw'u rwanda busabira abahoze ari abayobozi mu ibohero rya rubavu kuba barapfunzwe by'agategekanyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu bagiriza ibikorwa byo guhohotera abanyororo bikaba bikekwa ko ivyo bikorwa vyateye impfu z'abagera muri batandatu mu bihe bitandukanye eka hari n'abahavanye ubumuga eric bagira ubusa abaregwa bose uko ari icyenda bagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa rubavu ku gisenyi babohesheje amapingu ku maboko kandi barinzwe n'abapolisi biganjemo abari abayobozi ba gereza ya rubavu nyakiriba mu bihe bitandukanye barangajwe imbere na inosa kayumba efuremu gahungu na augustin uwayezu ariwe wari wungirije gahungu ku buyobozi bwa gereza ya rubavu ubushinjacyaha bubarega ibyaha byo kuba icyitso mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome kutita ku muntu ushinzwe gucungira ubuzima n'icyaha cy'iyicarubozo uko bagenda bagenda bisobanura abaregwa bose bahakana ibyaha ubushinjacyaha bubarega ibyaha byo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri intandaro ya byose yakomotse kuri emanuel ndagijimana bakunze kwita pita uherutse kugaragaza ko yafungiwe rubavu ahakura ubumuga budakira uyu mugabo umwitegereje ku kibuno ahafite igisebe giteye ubwoba kukireba ku buryo ushobora gukeka ko hari uwamujombyeho inkota akamubyoroga urwego rw'igihugu rw'amagereza rukibona rwasabye amaperereza ku byabereye muri iyi gereza niko gutangira gubatora gutoragura hirya no hino abahatambutse bahayobora uhereye kuri gahungu ubushinjacyaha buramubaraho abantu batanu buvuga ko bishwe mu gihe yari akuriye igereza buvuga ko mu bihe bitandukanye abafungwa bagiye bakubitwa ariko akabihishira ubushinjacyaha busobanura ko abapfaga babaga bakubiswe n'abandi bacungagereza cyangwa bagakoresha abandi bafungwa mu kubakubita bikarangira bagiye kwa muganga bikazabavira mu rupfu naho ku bireba inosaka yumba nawe wigeze kuyobora gereza ya rubavu ubushinjacyaha bumuba kubaraho umuntu umwe ari we jean marie vianney nizeyimana ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nubwo hari inyandiko z'abaganga zigaragaza ko abapfuye babaga bazize impfu zisanzwe hari n'izindi nyandiko zishingiye ku maperereza zagaragaje ko abafungwa nyuma yo gukubitwa bakabahindura intere bagezwaga kwa muganga barangije gupfa abiregura bavuga ko iby'ubushinjacyaha bubarega nta shingiro bifite nka gahungu yabwiye umucamanza ko byinshi mu bikorwa by'urugomo byaberaga muri gereza adahari akavuga ko abagize imiryango y'abafungwa bazaga gufata imirambo bakayikingura mu cyubahiro badasabye kugenzura icyabahitanye abiregura bose barikoma abatangabuhamya babashinja bakavuga ko batari abo kwizerwa baravuga ko mu batangabuhamya babashinja biganjemo abafungwa nta cyiza babavugaho kuko batishimiraga uburyo bababuzaga gukora ibitemewe muri gereza uwarezu by'umwihariko aregwa gukorera iyicara ubuzima Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Ndagijimana byamuviriyemo ubumuga buri ku kigero cya mirongo inani ku ijana ijwi rya Amerika yagize umwanya wo kwitegereza ikibuno cy'uyu mugabo yadutekerereje mu magambo ye kwibera muri gereza yemeza ko yamukoreye yicara ubuza bigoye kubyiyumvisha utahari ngo ubyibonere umwitegereje ibice by'ikibuno biriho ibisebe ariko hari igice cy'iburyo bigoye kwemeza ko cyazasubirana uwayeze avuga ko Ndagijimana yinjiye muri gereza yarakubitiwe ahandi yari yarabanje gufungirwa muri kasho za polisi ku bikorwa by'ubujura ubushinjacyaha buvuga ko mu kumukorera iyicarubozo bamukekagaho umugambi wo gushaka gutoroka gereza ijwi ry'amerika yavuganye na bwana emmanuel ndagijimana ufatwa nk'imbarutso yo kuba aba bayobozi b'amagereza baratawe muri yombi yatubwiye ibyiyumviro bye ku byanjye bindeba rero ndashima leta y'u rwanda kuba yarafashe muri bamwe bagize uruhare mu kunkorera iyicarubozo ubwo n'indi migororero rya rubavu nkaba nongeye kwishima kuri uyu munsi cyane kuba nabonye bagejejwe imbere y'ubutabera iki ni ikimenyetso kigaragaza kandi kinemeza ntashidikanywaho ko ubutabera nzabona kandi mbabona leta y'u rwanda kandi leta y'u rwanda nayizeye ndetse n'ubutabera bw'u rwanda ndabwizeye ndumva ari icyo ngicyo natangaza uyu munsi ku bindi bisigaye reka dutegereze icyo ubutabera buzakora ijwi rya amerika kandi yashatse kumenya icyari cyarabujije uyu mugabo ugaragaza ko yishwe urubozo gutangira amakuru ku gihe bo kuba narabaye imbarutso yo kugira ngo bafatwe kuko urabona igihe n'andi migororero rya rubavu ntabwo umuntu yaba yagufashe mu muhogo ngo utabaze ariko iyo akurekuye mu muhogo ubasha gutabaza kuko aba akurekuye ntabwo rero nari kuvuga bakiri ku buyobozi kuko bari kungirira nabi nk'uko nagiye mbisobanura naje kutavuga ariko ubwo kubatinya ariko ubwo bamaze gukugwa ku buyobozi bimuriwe ku yandi magororero nibwo navuze nkimara kugaragaza ibyambayeho no kubisobanura nkeka ko ariyo yambaye impamvu yo gutuma bafatwa abaregwa n'ababunganira mu mategeko bagakomeza guhakana ibyaha bashimitse bakibaza uburyo mu myaka yose bamaze mu butegetsi bwa gereza urwego rubashinzwe rutari rwaragaragaje niba bafite imyitwarire mibi ubushinjacyaha bwabasabiye ko bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu bukabakorera amaperereza ariko bagasaba ko baburana bidegembya kayumba ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda yararangije imyaka ibiri n'igice mu buroko ku gihano cy'imyaka itanu yari yarakatiwe yaregwaga ubujura bw'amafaranga yibwa umufungwa kuri telefone hisunzwe ikoranabuhanga muri gereza ya mageragere mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch amnesty international n'iyindi yakunze gutunga agatoki amagereza yo mu rwanda ko akorera abafungwa iyicarubozo ibiregwa abategetsi b'u rwanda nabo batasibye gutera utwatsi bavuga ko iyo miryango ifite izindi nyungu zibyihishe inyuma nko gupfobya intera y'iterambere u rwanda rumaze kugeraho iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu hakabagira ubusajwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu gihugu c'u rwanda ubuyobozi bw'ibitaro vya ruhengeri biri mu karere ka musanze butangaza ko abatwa bo mu murenge wa shingiro babangamiwe n'igifatwa nk'ikiza c'indwara y'amaso ni indwara ubwo buyobozi busobanura ko iterwa n'umwanda gloria tuyishime atubandanirize ino nkuru
kubera iyo dufite nka kabasi kamwe niko tuba dufite kamwe gusa ubwo abantu bose wa wundi urwaye amaso n'undi akaba ari muzima ni indwara y'amaso imaze iminsi mike yibasiye agace gatuyemo abasigajwe inyuma n'amateka bo mu karere ka musanze mu murenge wa shingiro akagari ka mugari mu mudugudu watera imbere ugeze muri aka gace biragoye ko wabona umuturage waho utarwaye indwara cyangwa ngo ayirwaze uyirwaye asanga afite ibimeze nk'amashyira mu maso ndetse utabasha kureba ku buryo bimusaba kumutsindagiza aho agiye hose ariko kandi nk'uko twabibwiye n'abatuye yandura ku buryo bwihuse uburwayi bushya bwemejwe n'ibitaro bya ruhengeri mu karere ka musanze muganga muhere filibert ni umuyobozi mukuru w'ibi bitaro mu butumwa bugufi yatwandikiye yagize ati hashize iminsi ine tumenya iki kibazo ni uburwayi buterwa n'udukoko twandura twa bagiteri bamwe mu baturage bakunze kwitiranya uburwayi n'umutezi w'amaso icyakora uyu muyobozi w'ibitaro bya ruhengeri we ahinyuza ko atari byo ubwo ijwi rya amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu twabonaga abaturage benshi mu barwaye indwara y'amaso yitwa infectious conjunctivitis itaratangazwa izina mu rurimi rw'ikinyarwanda bagenda bivurisha ibyatsi abandi nabo bagerageza kujya kwivuza kwa muganga munyebayi gahini ni umwe mu basigajwe inyuma n'amateka bafite abana bafite ubu burwayi yaganirije ijwi rya amerika tubwira uko byatangiye icyo cyorezo cyo cyaze ku mwanya w'umucucu gwari guhaze izuba ryari rihari ubwo none icyo cyorezo kiraza muri uwo mudugudu watera imbere na n'ubundi mu bahizwe inyuma n'amateka na n'ubundi abo bantu bo barwaye amaso bamwe bari kubona yuko bataburara cyangwa ngo birirwa ahantu hamwe bakaba bagiye mu mibereho kugira ngo babone ukuntu bari ibigahini yabwije ijwi amerika byongeye guhamywa na nyirahanze umubyeyi w'abana batanu twasanze iwe ntaho kuba agira inzu yubakishije amabati ndetse ku kazu nyine niko batekeragamo muri uwo mukungugu niho barara twasanze arwaye anarwaje ubu burwayi mu bana avuga ko amikoro make bafite kugera n'aho babura agasabune ko gukaraba ariyo ntandaro y'ubu burwayi kubera iyo dufite nka kabasi kamwe niko tuba dufite kamwe gusa ubwo abantu bose wa wundi urwaye amaso n'undi akaba ari muzima ubwo rero yamara gukarabiramo wawundi kakamufata n'undi kakamufata n'undi kakamufata tukaba twagera nka mu bantu makumyabiri rwose ko amaso gafashe bavugana none ko aho kuryama ari hato cyane ku buryo n'ufite uburwayi bidakunda ko ajya kure y'abandi ngo atabanduza byongeye gushimangirwa na nyirahanze na kuryama tukaryama igihiriri kubera kutagira iki kubera kutagira ahantu hagari ngo twishagagure buri muntu aryama ahantu heza ubwo twese tukihuriza ahantu hamwe dore nka muno nta hantu mfite aho abana baryama kandi mfite abana bane b'abahungu nkagira abana babiri b'abakobwa none muri abo mfite rero ari mba nsingi nifite abakobwa baba bafite ubwabo burire nanjye nkagira ubwanze burire umukecuru nyirangagira imyaka mirongo irindwi n'itanu urembejwe n'ubu burwayi warazira iki dore buno turi twararira ubusa none n'imvura iraguye n'irantendagurira mu icyo gikoni cyawe imvura ikatundagura mwana wawe ijwi ry'amerika yifusha kuganira n'umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka musanze bizimana misi ntibyadukundira hanyurwa abakita honest atangaza ko kugira ngo iyi ndwara icike bisaba ko abaturage bagira isuku ihagije kuko iki cyorezo giterwa n'umwanda bakorakoranaho ariko ku gice cy'ahagana hejuru ku mutwe kuko indwara y'amaso irumvikana kandi n'isazi burya zishobora gutuma umuntu yandura indwara ubutumwa twatanga ni uko bose abantu bashyira imbaraga mu kintu kijyanye n'isuku isuku ku mubiri wabo isuku ku myambaro ku buryo birinda twa dukoko dushobora gukwirakwiza iyo ndwara mu bantu benshi kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'ibitaro bya ruhengeri byatangaje ko abantu bagera kuri mirongo ine na babiri aribo bamaze gufatwa n'iyi ndwara bamwe muri bo kugeza ubu bakaba barahawe imiti yo kuborohereza ibitaro bya ruhengeri byavuze ko uburwayi butarabonerwa izina cyangwa ngo bwerekane agakoko kayitera ako ari ko icyakora abandi baturage batari muri iki cyiciro muri aka gace usanga nta kibazo cy'ubu burwayi bw'amaso bafite Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Gloria tuyishime urakenuye iby'indwara zituruka ku mwanda tubibandanirize mu Burundi aho leta y'ico gihugu yatangaje ko korera yongeye kubangamira abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara z'uburengerazuba bw'ico gihugu inkuru turazumenyesha amakuru y'ijwi Amerika na Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza
abarwayi bariko bavurirwa mu bitaro no mu mavuriro bitandukanye vyo mu ntara za bujumbura na cibitoke mu buraruko buca uburengero hamwe n'igisagara c'ubutunzi bujumbura ibiharuro vy'abantu mirongo itatu banduye ingwara yakorera muri iyi misi iheze nivyo kugera kw'itariki ya kane ku kwezi nk'uko vyatangajwe na muganga polikarpe ndayikeza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara ca bujumbura mu ntara za bujumbura na cibitoke ko ikiza cya korera cyasubiye kwibonekeza mwamenya ko gushika uno munsi dufise abantu bashika ku mirongo ibiri na babiri bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Jean Charles abantu batatu mu gatumba na batanu mu rugombo bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa bujumbura baremeza ko bafite abagwayi barwaye korera basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iki kiza naho kuva mu mpera z'indwi heze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritiye amwe amwe abanyagihugu bavuga ko ivyo vyonyene bidahagije twatwadukanye amazi baca batuzanira amazi ubwo turakaraba nyine twikingira ego nibyo hariho benshi bafashwe na korera bamwe mbone no gutaha ntibarataha nk'abari twegeranye nk'abantu batanu nagira umwuzukuru wanjye yari yafashwe ndamujyana kwa muganga baca barada kudupompa gupoma mu nzu n'aho tuba bongera baduha n'ibinini dushyira mu mazi ubu turashimira imbaraga nk'ubu kuva bazanye amazi nta- nta muntu urasubira gutora icyo twasaba na twasaba ko baduha n'ama- n'amasabuni mu ntara ya kibitoke aho korera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi aribwo bwatumye iyo ndwara yaduka bavoma amazi y'uruzi nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose iyo korera ikindi biva ko ni isuku rike hamwe hamwe kabona n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibibide bitameze neza ayo mazi yandi ya nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho uyateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka Joyce Manirakiza umukuru w'umutumba wa Marambo ya mbere hamwe mu hadutse ico kiza asaba ishyirahamwe Regide Zori rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba kwitwararika abanyagihugu dusaba leta yuko tutokwama kwibuka eh, kubogora twamaze gusesa na cane cane nka re- nk'ishirahamwe rya regidezo rikikubita agace kugira ngo amazi yame mu bene igihugu ariko ku bijanye n'amazi umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Robert Manigomba ntavyizigira abarundi yemeza ko cane cane i Bujumbura ingomero zari zarubatswe zategerezwa gutanga amazi kugera mu 2005 ku kiringo c'imyaka 20 kuva mu 1985 uretse ko abantu bagumye biyongera nta rundi rugomero rwubatswe uko niko yabisiguriye amenyesha makuru mu ndwi iheze kuva icyo gihe rero nta yindi mihora mishasha canke izindi ngomero shasha z'amazi canke andi masitasiyo mashasha y'amazi yubatswe ugaca uraba ngene igisagara cagutse mu makaritsiye amwamwe eh, hari haza mwijoro haza ku mutaga umva ayo mazi dufise ntakwiye duteza gukora ico bita rasionema rasionema ni ukuvuga duhereza igice kimwe ikindi kaza kikaronka ejo canke ikindi karonka mwijoro Mani Gomba tware jidezo mugabo avuga ko ari kibazo kiragishinga ikigwa serukira kandi ko yihereye ko azokora ibishoboka byose kugira inyishu iboneke mu minsi iri imbere jewe bene igihugu ariko barasaba amazi ndumva yuko mfise eh, mbabaye cyane kuko ntibashobora kuyabahereza turiko turagwana amafaranga twateguriye igisata c'amazi eh, novuga kuva regide zibayeho niho twashyizemo amahera menshi cyane tuzokoresha amafaranga ashika imiriyadi mirongo itandatu ku mazi ubu rero ndiko ndababwira turiko turakwega isoko zibiri intara zose zimukiyaya c'imbo ni ukuvuga ibice binini vy'intara za cibitoke bubanza murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura intara ya bujumbura ya rumonge n'igice ca makamba kugera muri komine nyanzarake ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari uduce tubangamiwe na korera muri kino gihe iruhande ukoresha akazu ka surwumwe neza kandi buri gihe muganga ndayikeza avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu arafise izindi mpanuro aho abanyagihugu baho gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe igihe cyose wejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho vyo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza mu burundi uko umwaka utashe cyane cyane mu bisagara bibamwo abantu benshi no mu ntara zihanamiye n'iziri ku nkengera z'ikiyaga tanganyika hama haduka ingwara ya korera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bwatangaje ikiza c'iyo ngwara muri utwo turere nyene bwavuze ko cari cyatewe n'imyuzure y'amazi ico gihe eroje burikaneza ijwi rya amerika Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Eklezia Katolika irashima uruhara yagize mu bisata nkuramutima bitandukanye muri sosiyete y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika mu myaka ijana na mirongo ibiri n'itanu imaze ishinzeyo imizi. Umushumba mukuru wa Eklezia Katolika y'u Rwanda, Antoine Cardinal Kambanda, yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika mu rugendo rw'akazi arimwo aha muri amerika muri ico kiganiro twakoranye cardinal kambanda yansiguriye uko ekleziya katolika ibona ahageze intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge muri sosiyete nyarwanda hamaze gukorwa urugendo rurerure ubona ko umuryango ugenda usubirana nubwo haba hari ibikomere tugikeneye gukomeza kuvura kuko ibikomere biba bigoye tuba tugeze ku kintu bita ubudaheranwa kugira ngo umuntu adaheranwa n'amaga- n'agahinda adaheranwa n'amateka eh, binajyana rero no kwiyunga n'amateka ye kugira ngo abone imbaraga zo kwiyubaka ariko nanone nkagaruka kuri wa muryango kuko burya niho hari ipfundo rya byose kandi umuryango niwo ugera ku mutima w'umuntu bya hafi unamurema no mu buto bwe nyakubahwa karidinali hari inzitizi mwoba mubona zibangamira ubwo bumwe n'ubwiyunge muri sosiyete nyarwanda ikirusha abantu cyangwa inzitizi ziba zihari maze kubona iya mbere nibyo bikomere iya kabiri ni ihahamuka binafitanye isano ibyo bita traumatic experiences zituma umuntu nawe aba atari we ariko rero akaba n'abantu rimwe na rimwe babifitemo inyungu bakomeza guhembera yanzika n'amacakubiri izo nizo mbogamizi zigenda zibangamira ubutumwa bwacu mu bibagenza mwagarutse ku kirimba twita ikirimba ikibeho aho umubyeyi bikira mariya yabonekeye u rwanda yabonekeye abari bahari hari amajambo aheruka kuvugwa na perezida w'u rwanda aho yavuze ko abaja kwiherera mu rutsiro na kibeho baba baramya ubukene ayo majambo muyavuga kwike urugendo nyobokamana ni igikorwa gitagatifu gikuru cyane mu kwemera kw'abantu ni ukuvuga ngo ariyo amadini makuru yose kuva ku idini ry'abayahudi muri biriya bagiraga urugendo nyobokamana i yeruzalemu na yezu wari umwana bamujyanye i yeruzalemu mu rugendo nyobokamana n'abakirisitu bagira urugendo nyobokamana muri israeli i roma ku mva ya petero abayisilamu bagira urugendo nyobokamana i maka urugendo nyobokamana rero ni igikorwa gitagatifu kitwibutsa ko kuri iyi si turi abagenzi turi mu rugendo tugana imana ikibazo cyavuzwe rero kibeho ntabwo irimo kibeho ni ahantu hemewe niho hambere muri afurika n'ubuyobozi bwa leta burimo burahashyira ibikorwa remezo kugira ngo dushobore kwakira abantu baza gukora urugendo nyobokamana kibeho mbese kibeho twayigereranya na rurude yo mu bufaransa na fatima yo muri Portugal hari ikibazo cy'abantu bikanze muri diyoseze ya nyundo mu rutsiro ariko turimo turashaka kubiganiraho no gusobanura kuko n'ubundi dukeneye ko abantu barushaho kumenya kiliziya iyo ariyo uko ikora wenda icyo gihe n'ibikosorwa bikaba byakosorwa ariko abantu bamenyanye tukiri ikibeho gato bamwe mu bazwi bakomoka ikibeho harimo umuririmbyi kizito mihigo harimo abigeze kuvuga ko baba bashaka kuzomusabira iby'ubutagatifu ayo makuru yarabageraho muri ekereziya katolika ico mubizi ko iriya nzira yo kugira ubutagatifu ni inzira ndende bifite aho bihera n'uko bikorwa ntabwo ibyo biratugeraho kandi hari inzira n'ibisabwa birebire cyane nyakubahwa antoine cardinal kambanda ekereziya katolika iramaze imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu ishinze imizi mu karere k'ibiyaga bigari rwanda burundi tanzania bikuru ekereziya katolika yamariye sosiyete nyarwanda y'uburundi n'akarere k'ibiyaga bigari muri iyo myaka ijana na mirongo ibiri n'itanu muri rusange cyane cyane mu burezi amashuri kiliziya gatolika yagize uruhare rukomeye cyane n'ubu ngubu kandi ni umusanzu ukomeye ingo za gikirisitu ari nazo shuri rya mbere mbere y'uko umuntu ajya mu ishuri rindi ry'amasomo ariko nanone ahora afite ya shusho yo mu rugo na za ndangagaciro zo mu rugo iyo agenda amahanga aba agenda ari umugabo ari umugore ari urugo rufite uko rwubatse rutagendera mu kigare cy'abandi cyangwa se cy'imico y'ahandi rimwe na rimwe ibitandukanye ibyo rero byose ni ibintu twishimira ico cari igice gito c'ikiganiro umushumba mukuru wa ekereziya katolika y'u rwanda antoine cardinal kambanda yampaye mu bindi yagarutse ko harimwo ico ekereziya katolika igona ku kibazo c'impunzi ijya nino ku isi n'ico vatikano ivuga ku bapfasoni bifuza kuja mu mabanga y'abaseserdoti turabararike rero kuza guhava mukurikirana ico kiganiro cose ca videwo no musi kuwa gatanu ku mbuga ngurukanabumenyi zacu akabino ngaha duce dusozerera amakuru yacu ya kino gitondo dushimire bagize uruhara bose kugira ngo hategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu Edir Rwema niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha